mwakomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi bacu ndabashuhuje mwiriwe neza mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri aha mu burundi igihano cya germain rukuki cyavuye ku gifungo cy'imyaka mirongo itatu n'ibiri kigera ku mwaka umwe rukumbi umwunganira mu mategeko avuga ko agomba guhita afungurwa abasanzwe bamufasha kuburana turagirewe n'ibyo ngingo ego turarindiriye yuko umwanya n'umwanya ashobora kuwusaba kubohera metre ildefonse congera wunganira germain rukuki mu mategeko arishimira ko urukiko rw'ubujurire rwagabanyije cyane igihano umukiriya we yari yarakatiwe mu rwanda naho mu butabera nsabimana calixte sankara arasaba urukiko kumucira inkoni zamba ahandi mu mahanga cote d'ivoire yakatiye guillaume soro wayibereye minisitiri w'intebe igifungo cya burundu naho sadek igiye kohereza ingabo muri mozambique mwakoze guhitamo ijwi ry'amerika ikaza muri aya makuru tugiye kurambura mu kanya gato cyane muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri etiyopiya indege y'intambara y'ingabo za leta yarashe mu mujyi wa togogon muri tigreya ihitana abaturage barenga makumyabiri diane ninahazwe arabaha inkuru ababibonye bavuze ko iyo ndege yari kuriye igisasu ca bombe mu isoko riri muri ico gisagara mu masaha indwi z'umutaga ku masaha ya etiyopiya ejo kuwa kabiri iturukanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ritangaza ko abakora mu gisata c'amagara y'abantu bavuze ko abasirikare ba ethiopia bazibiye za rusehabaniha ambulance mu gifaransa bazibuza gushika ahabereye ico gitero reuters ibandanya ivuga ko umuvugizi w'ingabo za ethiopia colonel genet adan yirinze guhakana canke kwemeza ivyo vyagiriji ariko avuga ko ibitero vy'indege naho biri muri bumwe mu buryo bukoreshwa na gisirikare atabasivile vyigera bigana imidugararo yadutse mu kwezi kwa cumi na rimwe mu ntara ya tigre iri mu buraruko bwa ethiopia imaze guhitana ibihumbi vy'abantu yangaza abagera ku miliyoni zibiri ibihugu bigize umuryango w'ubukungu n'iterambere mu karere ka afurika y'amajyepfo sadek bigiye kohereza abasirikari muri mozambique kuyifasha kurwanya inyeshyamba zishamikiye ku mutwe wa leta ya kisilamu fidele niyongabo yaduteguriye inkuru ibihugu vyo mu karere ko muri afurika mu mpanuko vyemeje uno munsi kuwa gatatu ingingo yo kurungika inteko muri mozambique gufasha kurwanya umugumuko utera wiyongera w'abagwanyi b'abayisilamu bakorana na leta ya kisilamu itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza reuters rivuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa wa sadek ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika mu bumanuko yabitangaje inyuma y'inama abakuru b'ibihugu vyo muri ako karere bahuriyemwo ku mugwa mukuru wa mozambique maputo iryo shirahamwe rigizwe n'ibihugu cumi na bitandatu rimaze igihe ryihweza ukugene ryotorera inyishu intambara iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa mozambique iyo ntambara yatanguye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zose mu gihe abantu barenga ibihumbi amajana umunani bavuye mu zabo yatumiye imigambi yerekeye gucukura muri ako karere umwuka utanga inguvu bita gazi naturel mu rurimi rw'igifaransa ihagarara nk'uko itorokanizo Reuters ribivuga nta byinshi itangazo ryashikirijwe inyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe sadek ryamenyesheje ku gitigiri cy'inteko zizorungikwa muri mozambique igihe zizorungikirwa ko cyangwa uruhara zizogira
muri cote d'ivoire guillaume soro wahoze ari minisitiri w'intebe yakatiwe gufungwa burundu aregwa gushaka gukora kudeta tugarure diane ninahazwe kuri iyi nkuru guillaume soro w'imyaka mirongo ine n'icenda yagirizwa kuba yarabangamiye umutekano w'igihugu ciwe no kuba yarahatse gutembagaza ubutegetsi bwa alassane ouattara mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda uru rubanza rw'uyu yigeze kuba atwara umurwi warwanya ubutegetsi bwa cote d'ivoire ruciwe mu gihe ari mu buhungiro i buraya abandi mu bo basangiye dosiye barimo suleiman kamagate yahoze ari umukozi mu biro vyiwe madamu afusiata bamba lamine yahoze ari umushikiranganji wo guhanahana amakuru ku ntwaro yiwe na ture musa yari ajeje gutanga amakuru mu biro vyiwe baciriwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Guillaume Soro ahatuributsa ko yakatiwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri naho nyene akaba yari ari mu buhungiro ico gihe yagirizwa ko yanyuruje amatungo ya leta no kuba yarahatuwe kwiyegurira imwe mu mazu ya leta kugira ngo ayigire yiwe acirwa uwo munyororo w'imyaka mirongo ibiri ivyo vyaha yavyamirira kure avuga ko ari imikino ya politike itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ijwi rya amerika rikesha n'amakuru yose ntiryigeze rivuga ko guillaume soro hari ico aratangaza ku gihano gishasha yasabiwe diane ninahazwe urakoze reka tugarure nanone fideli niyongabo nawe atubwire uko muri Mauritania mohamed uld abdelaziz wahoze ari umukuru w'igihugu yafunzwe by'agateganyo muri anketi ku byaha bya ruswa akekwaho iyo nkuru yatangajwe n'umwe mu bamwunganira uno munsi ni mu gihe ariko haba itohoza ku vyagirizo vya ruswa igihe ari ku butegetsi arahakana ivyaha yagirizwa abdelaziz yavuye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda inyuma y'uko arangije ibiringo bibiri yagirijwe ivyaha vya ruswa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka apfungirwa imuhiriwe mu kwezi kwa gatanu hari inyuma y'itohoza inama nshingamateka yakoze ku vyaha vya ruswa yagirizwa ko yakoze kuri leta yiwe yatawe mu mvuto ku muhingamo w'ejo kuwa kabiri kubera yanse kwita kwitaba umucamanza mu ndwi iheze umwe mu bamwunganira avuga ko yahagaritse kuja kuraba umucamanza nk'uko bisabwa kubera igihe cose yagerageje kubikora yakurikiranywe n'igipolisi n'abasivile ku mabarabara bageramiye ubuzima bwiwe abdelaziz afise imyaka mirongo itandatu n'ine muri iki gihe yashitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yarakoranye n'ibihugu vy'ibihangange vyo mu burengero bw'isi mu rugamba rwo kurwanya abagwanyi b'abayisilamu mu karere ka sahel yasubiriwe na perezida ahari muri iki gihe mohamed uld gazwani
fideli niyongabo urakoze diane ninahazwe adusoreze aya makuru yo hirya no hino ku isi kuri iyi nkuru ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken uri mu murwa mukuru w'ubudage berlin mu biganiro ku bibazo bya libiya ivyo biganiro biza gushimikira hanini ku matora azoba mu kwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka muri libiya ishigwaho ry'ibwirizwa nshingiro hamwe na leta itahukanwa ry'abasirikare mvamakungu n'umuturama ku ntambara z'urutavanako muri ico gihugu inyuma y'inama umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken yagiranye na mugenzi we w'ubudagi heiko mas yavuze ko aka karyo ko gufasha libiya kuva mu bibazo irimwo amakungu atigeze akaronka muri kahise anthony blinken yabwiye amenyesha amakuru i berlin ku mugwa mukuru w'ubudagi ko hari vyamaze kumvikanwa ko na cane cane ku kibazo co gutahukana abasirikare mvamakungu no guhagarika intambara ntiyatomoye ahariko kamere k'intambwe yatewe libiya tuributsa ko iri mu bibazo vy'umutekano kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe muammar kadafi yahoze arongoye ico gihugu avanywe ku butegetsi
fideli niyongabo na diane nyininahazwe murakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino mutugejejeho nibutse inshuti zacu ko mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ariko nimudusange no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ndetse no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho mu rugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka nsabimana karikisita uzwi ku izina rya sankara yarusabye kuzaca inkoni zamba ku bihano yasabiwe n'umushinjacyaha birimo gufungwa burundu asumita kaboyi yakurikiranye urubanza mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi rwahaye umwanya baregwa kugira ngo bagire icyo bavuga ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha ndetse n'indishyi zasabwe n'abagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe wa eferene urwanya ubutegetsi buriho mu rwanda mu bari ku isonga harimo nsabimana karisite ubushinjacyaha bwasabiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu asobanura ku byavuzwe n'ubushinjacyaha ko yemeye ibyaha aregwa ariko hakaba hari bimwe atemera birimo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icyaha cy'iterabwoba ku nyungu za politike bwana nsabimana yabwiye urukiko ko atemera icyaha cyo gushinga umutwe w'ingabo wa frn yifashishije ikiganiro Letona General Hamada Habimana yagiranye na shene ya YouTube ya radiyo y'ubwiyunge ya CNRD aho agaragaza ko umutwe w'abarwanyi wa FRN utashinzwe na MRCD kuko washinzwe MRCD y'umunyapolitike Paul Rusesabagina itaravuka yakomeje asobanurira urukiko ko yinjiye muri FRN ariko ko atigeze agira uruhare rwo kuyishinga kuko yari isanzwe iriho Nsabimana yagarutse cyane ku cyo yise guhindura inyito z'icyaha aregwa n'ubushinjacyaha birimo n'icyaha cy'ubwicanyi aho yavuze ko ubwicanyi aregwa bwakozwe n'abasirikare ba FRN yemera uruhare rwe nk'umufatanyabikorwa kuko yari umuvugizi wa FRN ndetse akaba na visi perezida wa MRCD yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwamufashe nka gatozi kuri iki cyaha kandi we atarigeze agira umuturage yica wunganira Sankara Metre Moise Nkundabarashi yasobanuye ko umuntu atahanirwa icyaha cyabereye aho atarari mu gihe cyabaga yasobanuye ko ubwicanyi bwakorewe muri Nyaruguru bwabaye uwo yunganira ari mu birwa bya Komore nk'uko byavuzwe n'ubushinjacyaha ko ariho bwamukuye ikibazo kindi kizasabwe zibarirwa muri miliyari ebyiri wunganira Nsabimana yabwiye urukiko ko hari ibirego byatanzwe n'abaregera indishyi bimwe bidakwiye kwakirwa kuko ba nyirabyo batatanze amagarama umunyamategeko nkundabarashi yavuze ko ibyasobanuriwe n'ababunganira ko ari abakene batabona amafaranga y'amagarama ko byagomba gutangirwa ibimenyetso uyu mwunganizi wa Nsabimana yongeyeho ko ibyo abaregera indishyi basaba batabashije kubi- kubitangira ibimenyetso usibye kugaragaza urutonde rw'ibyo babuze akumvikanisha ko bagombaga kugaragariza urukiko ibimenyetso byerekana ko ibyo babuze byari ibyabo koko Mwetre Nkunda Barashe Moise wunganira Nsabimana Kariste yasabye urukiko ko rwazahanisha umukiriya we igifungo kiri hagati y'imyaka itanu n'icumi. Nsabimana Kariste asoza yabwiye urukiko ko yongera gusaba imbabazi abanyarwanda abagizweho ingaruka n'ibitero binyuranye bya FRN ndetse n'umukuru w'igihugu yabwiye urukiko ko ubuzima bwe buri mu biganza byarwo arusaba kuzaca inkoni zamba ubwo bazaba bamukatira undi wagize icyo avuga ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha ni Herman Nsengimana wasabiwe gufungwa imyaka makumyabiri we yasabye urukiko kutemera ubusabe bw'ubushinjacyaha urubanza ruzakomeza kuri uyu wa kane abaregwa bandi bakomeza gutanga ibisobanuro ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha Asumta Kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali Asumta Kaboyi urakoze noneho tujye mu Burundi naho mu rwego rw'ubucamanza impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Germain Rukuki nk'uko mubizi yari yarakatiwe gufungwa imyaka mirongo itatu n'ibiri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani n'urukiko rwa mbere yaregwaga ibyaha birimo ibyo kwifatanya n'abashakaga guhirika ubutegetsi guhungabanya umutekano w'igihugu no kwigomeka ku butegetsi urw'ubujurire rwa ntahangwa i Bujumbura rwabikuyeho rugumishaho iki cyo kwigomeka ku butegetsi rumukatira gufungwa umwaka umwe bivuze rero ko agomba guhita asohoka gereza mugenzi wacu venuste nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza yabibajije avoka wa germain rukuki metre ildefonse congera uko yakiriye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire twebwe nk'abasanzwe bamufasha kuburana twe turishi turaryohewe n'ibyo ngingo ego turarindiriye yuko umwanya n'umwanya ashobora kusohoka ibohero Mm, turaryohewe turaryohewe mu majambo make mm. none kuba kiriya icyaha cyo gushaka kwigomeka ku butegetsi icyagumyeho cyo byo mwabyakiriye mute
bon twebwe turaba nk'aho ata byemezo batanze abari bamushengeje twebwe eh, tuvuga tuti kumbure twe turaba mu bi- ahanini turaba igihano bamuciriye Mhm, ikico cyaha nacyo naho kita- ata byemezo bagitangiye twe turashi- turashima ingingo sentare yafashe mm. none ko yari amaze imyaka ine muri gereza akaba yakatiwe umwaka umwe nihazaba ibihumbi mirongo itanu by'amafaranga y'amarundi azafungurwa ryari
bon twebwe turindiye ko amenyesha iyo ngingo turibaza yuko kuko yafunzwe eh, nk'uko bivuze afunzwe igihe kirekire turazi icyo bamukatiye turibaza yuko amategeko uko abivuga baca baraba igihe yari amaze mu gihe igihano yaronse aciye adonka urubanza rucitse eh, hari igihano gito ugereranije n'icyo yari amaze afunzwe aho baca bamurekura turizeye ko baducamurekura rero ntiyamenyeshwa urubanza
ubwo ariko turarengeye turabe yuko umushikirizamanza udashobora kunguruza iyo ngingo metere iri defonse congera ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika
murakoze namwe mugenzi wacu venuste nshimiyimana yaganiraga na metre ildefonse congera wunganira rero impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu burundi germain rukuki uko igihano cya rukuki cyagabanijwe kiva ku myaka mirongo itatu n'ibiri kigera ku gifungo cy'umwaka umwe gusa
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tukiri mu burundi bamwe mu baturage bahungutse bava mu rwanda baba muri komine busoni mu ntara ya kirundo bavuga ko babanye neza n'abasangwa ariko bamenyesha ko bafite ikibazo cy'amacumbi kubera ko basanze ingo zabo zarasenyutse cyangwa zarafashwe n'abaturanyi babo ni inkuru ya radiyo ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na mugenzi wacu desiratu ngimana ukorera i kigali mu rwanda umutumba wa burara ni umwe mu mitumba ya zone gatare ya komine busoni mu ntara ya kirundo turi mu buraruko bw'uburundi yakiriye abaherutse guhunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u rwanda bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko umubano wifashe neza hagati yabo n'abari basigaye kuri uwo mutumba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuga ariko ko bafise ikibazo cy'uburaro kuko bumwe bwarasambutse ubundi bufatwa nabi n'abasigaye ku mitumba je narose akazu akazu nari nubatse mugabo amabati yose yaratobaguritse kubera umuntu yaciye akiha ntanamuhaye yaciye ayicanamwo navuze kuhava aca ayicanamwo ubu naho imvura yogwa yomusangamo jewe naragiye nawe aca ayizamo ariko acaza gutungiramo ingurube atungiramo inkoko atungiramo inkwavu abasangwa bo ku mutumba burara bavuga ko bakiranye igishika bene wabo baherutse guhunguka abayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika nabo nyene baremeza ko umubano hagati yabo ari mwiza babaraje nyine bahungutse tukabakira turabafasha kubaka ngo twari mu mugambi wo kubafasha kugira abo bacu tugacupa turagenda ngo tugasangira tukicara ku ibare tugasangira tugahana nk'uko twaba duhana nyine tubana nyine batarahunga Yego, umubano wifashe neza ngaha mu busirasika nta wini ubuyuni twese nyine turasangira kuko nyine twamye dusangira nyine batarahunga abaherutse guhunguka ku mutumba burara wa zone gatare komine busoni bafise ubwoba ko hamwe imvura yotasura batarasanura izabo bavuga ko bitazoborohera basaba gufashishwa ibisakazo abasangwa nabo bakabafasha kubaka ibigega aba ni bamwe mu bahungutse bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika njye nk'umuryango wanjye ikibazo mfise ni turiyumvira yuko twoca ibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu ariko ca twiyumvira aho twokura ibintu byo gusakaza nyene bikaca biba ikibazo Twebwe hari abantu baje kutubaza ngira ngo boba ari bagenzi banyu kugira bazotuvugire imbere turababwiye ko nyinshi nta n'amazu bagira aho basize amazu ni ubusizi nta mazu bagira mu ntwaro mu ntara ya kirundo iri mu buraruko bw'uburundi baremeza ko umubano uri hagati y'abahunguka n'abasangwa ari mwiza cyane musitanteri wa komine busoni imwe mu makomine agize iyo ntara yakira abahunguka ku bwinshi yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika bishikiye ku mutumba burara ko atari iby'imbeshere uburaro bwabo bahungutse atako bwifashe nivyo uravye nk'umuntu aba amaze iminsi atari muhira nk'ubu urabona abariko baraza bariko bashikira aho bahora babaye mugabo urazi ko nk'amazu bamwe basanga yarabomotse n'abantu bashitse ntibarimye umva ubuzima buca bugora gutangura nivyo tuguma duhimiriza abandi basanze kugira babe bari kumwe mugabo urumva ko uko bigenda kose ubuzima bugu- buguma bugorana ku umuntu aje inzu yiwe ugasanga yarasambutse ugasanga ntiyarimye urumva ko baca batangura ubuzima bushasha musitanteri wa komine busoni arahumuriza abariko barahunguka ko ibibazo bafise bizogenda bitorega umuti buke buke asaba abarongoye baba abasangwa canke abahunguka gushira urukundo imbere turi kumwe twese birashoboka tugumana ko nk'abavukana naho bahunze igihugu baragarutse n'abavukanyi tuguma dufashanya ni nk'uko ushobora gusanga n'ubundi yasigaye ngaha ushobora gusanga afise ingorane iyi n'iriya tugumana ko kugira dufashanye ingorane izozo ntizobura hariho abaza bakatubwira ati twebwe turabona ko mu vyo badutekeye turashobora kuronka agashitingi nimuturose ibiti tukagerageza tukaraba ahantu hari ibiti kugira ari bishoboka tugahimiriza n'abat twari kugira babafashe gusanura aho baba barabaye ni ikibazo gikomeye mugabo tugumiza kugira turabe ko dushobora kugerageza kugitorera umuti ishyirahamwe hasi rigitaho impunzi ku isi rimenyesha ko intara ziri mu buraruko bw'uburundi arizo kirundo muyinga na ngozi zimaze kwakira abahunguka bagera ku bihumbi mirongo ibiri n'indwi mu kiringo cy'amezi atandatu icya kabiri cy'abamaze guhunguka muri izo ntara z'uburaruko bavuye mu gihugu cy'u rwanda nabo mu ntara ya kirundo nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi ry'amerika bakesha abegereye intwaro muri iyo ntara abivuga desiratu ngimana urakoze
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
dusubiye mu rwanda abamotari batwara abagenzi bo mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba bavuga ko amafaranga y'ubwishingizi bwa moto ari menshi cyane barasaba kugabanyirizwa cyane cyane ko muri iki gihe cya virusi ya korona batabasha kwinjiza amafaranga ahagije inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu jean batiste ndabananiye nishyuye hafi magana abiri muri uyu mwaka ariko abashize nishyuye mirongo itandatu na ni nk'uyu muvandimwe nane gutyo twese tubona mirongo ijana na mirongo icyenda umwaka ushize wari wishyuye angahe mirongo itandatu na bitatu magana atandatu gutyo uri kwishyura asiranse yangahe ibihumbi magana abiri na mirongo ine abo ni bamwe muri abo bamotari bagaragaje ko amafaranga y'ubwishingizi bwa za moto yikubye inshuro zirenga ebyiri mu gihe kidakika n'umwaka aba bamotari bavuga ko ayo mafaranga akabije kuba menshi harimo intera ndende cyane kandi amikoro igihe cya none ari makeya n'imikorere ari mikeya nishyuraga amafaranga ibihumbi mirongo inani na bitanu ubu ngubu bari kutunaniza ubu bari kudusaba amafaranga ibihumbi magana abiri kuri moto iri hejuru y'imyaka itanu umwe muri abo bamotari yavuze ko imikorere yabo nk'abamotari yabaye mibi abo twegeye nabo barashimangira iyo ngingo bakongeraho ko abamotari bakwiye kugabanyirizwa amafaranga y'ubwishingizi bemeza ko imikorere yabo yabangamiwe bikomeye n'icyorezo cya virusi ya korona kubu noneho byongeye gusubirira udubi bitewe na gahunda yaguma mu karere no kuba bageze mu ngo zabo ku isaha ya saa moya z'ijoro guma mu karere nyine uko ari no kuguma mu rugo buriya ubu ngubu nanywera isasi ya bitatu maze gukoreramo bibiri magana atanu byahanze mu muhanda kano karere ni ak'ubukerarugendo kaba kagizwe n'abava hirya no hino none ubu ni aba mu karere gusa amafaranga ntayo numva babigira ibihumbi wenda ijana na mirongo itanu asiranse kubaga mirongo itandatu na bibiri byibura bakagera nka mirongo irindwi cyangwa se mirongo inani aba bamotari bavuga ko nibakomeza kwaka ubwo bwishingizi bungana gutyo bizarangira akazi kabo gahagaze ku munsi nakuyemo esanse nakuyemo mbega depase zose abaye menshi ntashobora kurenga ibihumbi bibiri n'atanu ngaho kuba kubiri bibiri na magana atanu ukube n'iminsi mirongo itatu y'ukwezi urumva ari amafaranga angahe niba ari mirongo irindwi na bitanu yinjira mu kwezi nkaba nzabazwa ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bitandatu na magana arindwi na makumyabiri dusanga nta mumotari ushobora kuzishyura iyo asuranse y'ayo mafaranga wajya mu muhanda udafite asuranse cyane nange ndi mu bantu bagenda vuba cyane ahubwo basezerera ikimotari kuko niba ukoze akazi nta mumaro ukakumarira abamotari muri rusange batekereza ko ikompanyi y'ubwishingizi radiyanti igamije inyungu z'umurengera ku bamotari kuko bavuga ko ari ikompanyi yegukanye isoko ry'abamotari uyu ni umwe muri bo radiyanti nkaho yadutsindiye none uko barakwemeze kudufatisha ariko nabyita nkange kuva natwara moto na- moto imyaka cumi n'itanu sindakora impanuka bakadushyira ahantu hamwe twese bagashaka kudukamamo amafaranga ariko nabyita kandi nkange nigengesera impanuka mu buryo bwose bushoboka si abamotari ba rubavu bonyine bazamuye iki kibazo kuko no mu mwaka ushize abamotari bamwe bo mu mujyi wa kigali babwiye ijwi ry'amerika icyo kibazo nyamara ariko sosiyete ya radiyanti yatangarije ijwi ry'amerika kuri uyu wa gatatu ko nayo iri guhomba bikabije bitewe no kwishyura abagizweho ingaruka n'impanuka z'abamotari ko ariyo mpamvu andi makompanyi adashishikazwa n'ubwishingizi bwa za moto ko ariyo mpamvu nayo yabuzamuye kandi ko n'ubundi ayo mafaranga y'ubwishingizi akiri make cyane uyu ni solange muteteri ushinzwe ibijyanye n'impanuka muri radiyanti n'igiciro twashyizeho ntabwo twavuga ngo kirahagije kugira ngo kibashe kuba twabasha kwishyura impanuka abamotari bakora nka moto nshyashya irishyura ibihumbi mirongo itanu n'umunani yagombye kugeza ku bihumbi nibura magana atatu turi kuri magana atatu mirongo itandatu ku ijana ni ukuvuga ngo ni ibihombo byarabaye umurengera birenga n'urwego rw'ijana ku ijana yewe rwose isonga umuntu ku buryo tumwishyura miliyoni mirongo cyenda miliyoni mirongo ine turabafite abo muri iyi minsi turi kwishyura miliyoni mirongo ine mirongo itatu n'icyenda makumyabiri n'umunani muteteri yongeyeho ko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu kwa kane uyu mwaka iyi sosiyete ifite kuri ubu bwishingizi bwa za moto zirenga ibihumbi makumyabiri na bitandatu yagize igihombo cya miliyari eshanu zirenga z'amafaranga y'u rwanda gikomoka ku mpanuka za moto gusa abamotari bo ntibemeranya na radiyanti ku byerekeye impanuka kuko bavuga ko mbere bishyuraga amafaranga make kandi n'ubundi impanuka zarabaga mu gihe radiyanti yo ivuga ko impanuka zabaye muri icyo gihe bishyuraga make arizo zakomeje kubereka ko bakwiye kuzamura igiciro cy'ubwishingizi twamenye ko hari abamotari bananiwe kwishyura ubwo bwishingizi bagatwara moto nta bwishingizi abo bazwi ku izina ry'inyeshyamba nubwo tutamenye umubare wabo jean batiste ndabananiye ijwi ry'amerika i rubavu
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru ni aha ahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe na gahunda za radiyo yanyu umugoroba mwiza murakarama
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu